dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku burenganzira bwa muntu rifite icyiciro cyaryo mu bufaransa federation internationale droit de l'homme ritangaza ko rihangayikishijwe n'icyemezo giherutse gufatwa na guverinoma y'u rwanda cy'uko u rwanda rwifuza kwisubiraho rukaba rwasinyura ku masezerano rwashyizeho umukono yerekeranye n'urukiko rw'afurika rwita ku burenganzira bwa muntu iki cyemezo u rwanda rwashyize ahagaragara rwakigejeje kuri komisiyo y'afurika ibyo kandi byakozwe iminsi mike gusa mbere y'uko urukiko rw'afurika rwita ku burenganzira bwa muntu rufite icyicaro cyarwo arusha muri tanzania rusuzuma rwumva impande zose mu rubanza umunyapolitiki madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka rya fdu inkingi yarugejejeho arega leta y'u rwanda tubibutse madame victoire ingabire umuhoza amaze imyaka afungiye muri gereza y'u rwanda tariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu turimo n'uyu mwaka nibwo urukiko rw'afurika rwita ku burenganzira bwa muntu rwagombaga kumva impande zirebwa n'ubujurire madame victoire umuhoza yashyikirije urwo rukiko nyamara kandi urwo rubanza ntirwabaye kubera ko guverinoma y'u rwanda cyangwa se aha abagombaga kwihagararira batitabiriye ubutumire bw'urukiko mu kiganiro cy'uyu munsi ntiturebera hamwe ibijyanye n'urubanza rutabaye cyangwa se impamvu rutabaye ahubwo nifuje gutumira umunyamategeko uyu munsi ngo tuganire ku bijyanye mu by'ukuri n'imiterere ndetse n'imikorere y'uru rukiko rw'afurika rwita ku burenganzira bwa muntu bityo natumiye impuguke mu by'amategeko ndamusaba abanze atwibwire nitwa innocent twagira mungu nkaba ndavoka hano i buruseli mu bubirigi ni ukuvuga wunganira mu mategeko abanyiyambaje mu nkiko no mu bindi bibazo bakeneyemo inkunga mu by'amategeko ndabashimiye cyane kandi ikaze ku ijwi ry'amerika metere innocent twagira mungu turibanda cyane ariko ku mategeko muri iki kiganiro mu busanzwe abantu benshi bazi ko habaho inkiko ku rwego rw'igihugu urukiko rw'ikirenga nirwo rukiko mu gihugu tuvuge mu rwanda no mu burundi abaturage bazi ko rusumba izindi akenshi rimwe na rimwe tujya tuvuga ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha hari uruzwi nk'aho rukorera mu buhorandi hari n'urukiko rundi narwo rukorera mu buhorandi ariko ni urukiko rwihariye rureba ibibazo by'ibihugu hagati yabyo uru rukiko rw'afurika rwita ku burenganzira bwa muntu metere inosa twagira mu ngo muri make cyane kuba twumva uru rukiko ruteye rute duhereye aho wenda nasobanura nkurikije ko byagenze muzi ko umuryango w'ubumwe bwa afurika wagiye utaguza imyaka myinshi cyane ariko wageze aho ngaho uravuga uti reka dutere imbere kugira ngo twubahirize uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho biyemeza kuba bashyiraho urukiko rushobora kuba rwajya ruca imanza zireba ubuhonyerwa bw'ikirenganzira bw'amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bihugu bya afurika kuko mu by'ukuri basangaga ko ibihugu byinshi bya afurika biregwa kuba bitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bikaba binaregwa kuba imanza zicibwa muri ibyo bihugu bimwe na bimwe zikemangwa kuba harimo igitugu cya za guverinoma noneho baravuga bati ubu reka dutere iyo ntambwe ariko ibihugu bimwe bikaba bitarashaka ko urwo rukiko rwabaho baragerageza rero hari ibihugu bike byemeje kujya gusinyira urwo rukiko uko byagenze rero mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe niho ah, umuryango w'ibihugu bya afurika ah, watuye icyo bita sharite africain de droit de l'homme et de peuple ni ukuvuga washyizeho eh, amategeko eh, arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri afurika iyo ari intambwe ya mbere noneho mu cyenda n'umunani batora icyo bita ni protokolo ishinzwe ku eh, byihariye ayo mategeko iyo protokolo yemeza no ko hazabaho uruki- urwo rukiko turi turi bwibandeho mu kanya rwazajya ruca izo manza zi- z'abaturage zaba ze- baba barega ibihugu byabo cyangwa ariko urwo rukiko tubaza kwibona baruhaye n'izindi nshingano eh, mu ku- mu kugira ngo ruteze imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'uko amategeko agomba kumvwa muri afurika Eh, urwo rukiko rero eh, rwatangiye mu by'ukuri mu bibiri na kane eh, n'iyo protokolo ya- ya- yagiye- yatangiye noneho abacamanza ba mbere batowe mu bibiri na gatandatu mu kwa mbere eh, batorwa n'abakuru b'ibihugu bya afurika mu nama rusange yabo mu bibiri na gatandatu eh, abo bacamanza ba- bahise barahira mu kwezi kwa karindwi barahiriye ibanjure muri gambia noneho mu kwa cumi na kumwe kuri bibiri na gatandatu eh, niho hatangiye muri etiyopiya eh, ibyo nakwita eh, ibikorwa bya mbere by'urwo rukiko ariko ntibyahatinda ruhita rwimurirwa arusha muri tanzania mu bibiri na karindwi mu kwezi kwa munani Eh, mu bibiri n'umunani urwo rukiko rwashyizeho eh, amategeko amwe n'amwe agenga eh, uko rugomba gukora eh, rutegereje eh, ko bya komisiyo ya afurika yaza yazabishyiramo ubugenge no mu kwezi kwa munani bibiri n'umunani noneho muvuze ko rusa nkaho rwatangiye imirimo yarwo muri bibiri n'umunani cyane icyenda bibiri n'umunani mu kwezi kwa munani ye bibiri n'umunani mu aho bakiriye kwezi ikirego cya- cya mbere ye eh, ikirego cya mbere ba- baracyakiriye abo bacamanza bashya ni ikirego cyari gishyamiranyije indi nande cyari gishyamiranyije umugabo witwa michelo yogogombaye w'umunyasenegali arega igihugu cya senegal noneho urukiko ru- ruza gufata icyemezo mu- mu bibiri n'icyenda mu kwa cumi n'abiri Eh, habaye eh, gucibwa urwo rubanza rwa- rwaraciwe noneho mu bihumbi bibiri na cumi mu kwezi kwa kane abagerageza gu- guhuza amategeko agenga oh, urwo rukiko n'amategeko agenga uko imanza zi- zi- zigomba ku- gucibwa ni ukuvuga re- ibyo bita regre de la cour na regre de la procedure mu bibiri na cumi eh, hatewe indi ntambwe ikomeye cyane bashyizeho ibyo bita reglement interieur y'urukiko ni ukuvuga rwose ko banonosoye eh, eh, i- uko amabwirizwa yose umuntu abo- umuntu uri mu rukiko ari abacamanza ari za ari aba- ba greffier ari procedure zwi igomba kugenda bashyizeho reglement interieur banavuga ko eh, irangijwe rwose eh, bayumvikanyeho noneho mu bibiri na cumi na- na rimwe urukiko rwarakomeje eh, mu bibiri na cumi na kabiri za na amadosiye menshi na agakomeza kwisukira muri muri iki gihe bavuga ko hari ibirego makumyabiri n'umunani hakaba hari eh, byashyikirijwe urukiko hakaba hari eh, ibyo bita avi consultatif tubaza kubizaho ni ukuvuga ko ibihugu ndetse na komisiyo ndetse n'imiryango mpuzamahanga bishobora gu- kubaza urukiko uh, inama ku birebana n'uko wenda iyo ingingo runaka zigomba kumvwa Ye, mbere y'uko Ibyo bita za tuhagira vie consultative.
ye, mbere y'uko tuhagira metere twagira ngo kuba twumva birasa nkaho ari urujijo cyangwa se ni na- turakoresha amagambo ah, y'amategeko y'ubutabera ahanini cyane hari urukiko mpuzamahanga kugira- mpanabyaha kugira ngo wenda norohereze abantu yego ubundi bateganya ko mu by'ukuri kubera ko urwo rukiko rure- ruri hejuru y'ibihugu mhm.
bateganya aba- a- ninde wemerewe kuba yatanga ikirego mu cyangwa yagira icyo abaza muri urwo rukiko ye noneho mbere Urabona y'uko ko mu by'ukuri eh, eh, ari ibihugu ibihugu bishobora ku Eh, ihangane icyo gato.
bibaza muri muri urwo rukiko yego ndetse na na za n'imiryango mu itagize aho ibogamiye ni ukuvuga za ong mhm.
zi- ariko zigomba kuba zifite eh, icyicaro no- n'uko zemewe muri komisiyo y'afurika igenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo ari o- ONG yose ishobora ku- kugira icyo ibaza mu rukiko igomba kuba ifite ibyo bita statut de observateur ni ukuvuga basa baremerewe muri iyo komisiyo y'afurika y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko barimo bameze nk'indorerezi Mhm.
noneho rero urukiko eh, hari protokolo basinye turaza kwibandaho cyane muri iki eh, muri iki kiganiro ni protokolo basinye eh, article ya gatanu na na reglement interieur ni ukuvuga igenga urukiko amategeko Eh, ngenga ni- niyo iteganya uko ibyo birego bishobora kuzamo n'abashobora kuza eh, muri urwo rukiko arizo za leta ari na komisiyo afurikene ariko noneho hakaba hari eh, protokolo yasinywe is- yemera ko ibihugu bishobora kuba byayisinya byemeye ko abanyagihugu babyo bashobora kuba ba- nabo batanga ibirego muri urwo rukiko ni ukuvuga ko igihugu gisinye iyo protokole ayo masezerano kiba cyemeye ko umuturage wacyo ashobora gutanga ikirego muri urwo rukiko ashobora gutanga ikirego muri urwo rukiko mbere se yuko tuhagera metero twagira mungu tuvuze uru rukiko rwa afurika rwita ku burenganzira bwa muntu hari urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruzwi ko rukorera irahe mu buhorandi hari isano bifitanye kimwe nu- rumwe no ku mugabane birumvikana urundi ni kuri uru rw'isi hari aho bihurira cyangwa se aho bitandukanira isano irahari ariko itandukanyirizo rirahari cyane urumva cyane cyane ko urukiko ni urw'abanyafurika ni ukuvuga ngo icyo nakwita filozofi ni ukuvuga uko baca- uko bashaka urwo rukiko ko ruba niko rugomba kuba ni urw'abanyafurika nibo barwitekereje nibo baruhaye icyo rugomba gukora nibo bashyizeho abacamanza bagomba kujyaho uko bumvikanye bakurikije ibyo nakwita kiribure regionale ni ukuvuga ntabwo ntabwo abacamanza bemerewe kuba nka- harimo abacanza harimo abacamanza cumi n'umwe ntabwo hagomba kuba harimo babiri ba- bafite ubwenegihugu bumwe kandi usanga bagenda eh, uburasirazuba bwa afurika u- afurika yo hagati afurika y'uburengerazuba afurika y'amajyepfo y'amajyaruguru bose bateganya imyanya ku buryo ba- bagabana iyo myanya ku buryo ubona urwo rukiko rusa nk'aho eh, ruhagarariye afurika yose kandi rusa nk'aho rwagombye kugira ubwigenge ku buryo rero kugira ngo urwo rukiko n'umuturage eh, icyo nakubwira ni uko mu bihugu bya afurika kugeza ubu ngubu ibyemeye ko abanyagihugu bo bashobora kuba ba- ba- ba- bajya muri urwo rukiko mu bibiri na cumi na gatatu byari ibihugu bitandatu gusa kandi mu bihugu byose bya afurika ibyasinye porotokolo ishyiraho rwa rukiko byari makumyabiri n'icyenda ni ukuvuga ngo hari ibihugu bindi bya afurika bitemera eh, iyo porotokolo ishyiraho urwo rukiko no muri ibyo bihugu byabye- byari byemeye urwo rukiko uko ari makumyabiri n'icyenda hakaba harimo bitandatu gusa harimo n'u rwanda noneho ku bitureba n'ibireba twumva metero twagira mu ngo nagira ngo nkubaze muri ibyo bihugu byemeye ko abaturage babyo bakwitabaza urwo rukiko eh, cyane mu bireba ikiganiro cyacu cy'uyu munsi u rwanda n'uburundi byaba birimo ibihugu byemeye uko abaturage bakwitabaza urwo rukiko ndakubwira mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibihugu byari byaremeye ha- byari burukina faso harimo ghana harimo malawi harimo mali harimo u rwanda harimo cote d'ivoire na na tanzania ni ukuvuga ko umunyarwanda uwo ari we wese yakwitabaza urwo rukiko rugakurikirana ikibazo cye yarwitabaza gusa nyine akantu nasu- navuga ka tekinike ni uko kugira ngo urwitabaze ugomba kuba warangije kwitabaza uru- ah, im- inkiko z'igihugu cyawe ni ukuvuga ko ugomba kuba wageze mu bushorishori mu gihugu cyawe inkiko zose kuva ku- ku rw'ibanze wagomba gu- kujyamo ukanajurira byangwa ukajya mu- mu rw'ikirenga noneho wabona wavuga uti barandenganya ukaba wajya kuwegera muri urwo rukiko ukaregera uko igihugu cyawe cyakemuye ikibazo cyawe ubona bidahuje n'amategeko cyangwa se bidahuje n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya naho urwo rukiko wavugaga eh, ruba eh, mu- mu buhorandi Mhm.
urukiko mpuzamahanga mpanabyaha na rwa rukiko wavugaga eh, ibihugu byitabaza ba- bita kuru de jus- eh, de Cour africaine.
justice.
Ah, okay.
ibyo ni ibindi bindi ku amateka agenga ku ninde wabasha kurwitabaza atandukanye n'ibi ngibi nta muturage ushobora guhaguruka ngo apfe kujyayo Mhm.
ni amategeko ah, yihariye ateganya cyane cyane o- akanama k'umuryango w'abibumbye ka afurika Eh, ndetse niko gafite ububasha bukomeye cyane nko muri urukiko mpuzamahanga- mpuzamahanga mpanabyaha ugasanga ah, ibi- ibihugu ndetse n- n'imiryango ndetse n'abaturage mu by'ukuri icyo batanga cyane atari nk'ikirego cyemewe mbese ba- nko gutanga amakuru kugira ngo urwo rukiko rube rwagira rwa- rwatangira kuba rwa- rwatangira za nketi ku bibazo runaka mu gihugu mu gihe biba bigaragara ko ibiri mu kuhabera byaba bijyanye eh, n'iby'urwo rukiko rureba cyane cyane ibibazo haramutse harimo jenoside cyangwa se haba ibikorwa byibasiye inyokomuntu ibyaha byibasiye inyokomuntu eh, bishobora kuregerwa muri urwo rukiko noneho amakuru abantu batanze cyangwa se n'ibihugu batanze bakabishyikiriza eh, ubushinjacyaha bwo muri urwo rukiko naho bu- nabwo bukareba niba ko bishobora gutuma bafungura idosiye y'icyo gihugu ba- babyita ibyo bita situation ni ukuvuga ko batangira ku urwo ruki- ku- ku- gutangira amankete Eh, urumva rero ko bitandukanye na na rwa rukiko rwa rwa afurika Mhm.
mu by'ukuri icyo rugamije cyane cyane ni uguteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku mugabane wa afurika n'iyo ngingo ngaruke ngira ngo duhereho metere twagira mu ngo inosa kuba twumva turavuga ku rukiko rwa afurika rwita ku burenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyarwo arusha muri tanzania ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu ni uyu mwaka uru rukiko rwagomba kumva urubanza umunyapolitiki w'umunyarwanda madamu victoire ingabire umuhoza ikibazo yarugejejeho arega leta y'u rwanda metere twagiramungu inosenti uru rubanza ntirwabaye mu mategeko uko mwakurikiye impamvu rutabaye ni iyihe impamvu rutabaye ni uko mu by'ukuri leta y'u rwanda yavuze ko itagishaka eh, sinyatire yatanze isinya ya protokolo nahoze mvuga ya protokolo ibihugu bikeya byasinye yemera yemera abenegihugu ndetse n'imiryango yigenga kuba yatanga ikirego muri urwo rukiko u rwanda rwaravuze ko rusinyuye rwandikira komisiyo eh, ya nyafurika y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko ru- rusinyuye ko rero rutazitabira eh, urubanza rwagombaga kuba ku itariki ya kane z'ukwa gatatu rwagombaga guhuza madamu ingabire victoire na leta y'u rwanda mu mu- mu kirego ingabire victoire yabareze cy'uko bamuhohotera cy'uko eh, urubanza u rwanda rwatakurikije ubutabera rutakurikije amategeko mpuzamahanga nkeka rero ko none ubu- se ihangane usanga gato ko M- mbere ko dukomeza kuri iyo ngingo metere twagiramungu inosenti iyo sinyatire muvuze u rwanda rwasinyuye yo kutemera ko sinzi niba ari byo yo ko rutakwemera ko hari umuturage warwo wakwitabaza urwo rukiko niko bimeze u rwanda rwa- rwa- rwe- rwabwiye urukiko ko rwandikiye komisiyo eh, ya afurika y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko eh, rutaki ru- rwisubiyeho kurushaho kuva muri ya protokolo muri bya bihugu byemerera abenegihugu bar- barwo kuba bakwifashisha ruriya rukiko muri make icyo nagira ngo ngaruke ni ukumvikanisha neza ko i- iyi ngingo cyangwa se ubwo busabe u rwanda rwatanze bwo gusinyura kuba nta munyarwanda wakwitabira uru rukiko ni icyemezo gikomeye cyane ni icyemezo eh, gikomeye cyane kubera ko gisubiza inyuma mu by'ukuri eh, umugambi afurika yari yari yarihaye wo guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubera ko urwo rukiko rufite inshingano ikomeye cyane yo kugira ngo eh, uburenganzira bw'ikiremwamuntu bubashe kubahirizwa eh, na za leta eh, mu bikorwa bikora cyane cyane harimo n'ubutabera kuba rero u rwanda rwu- rwavutsa abenegihugu ubwo burenganzira birumvikana ko ari ukugira ngo ruvuge ruti mfite uburenganzira bwo kugira bwo gu- bwo gupfukirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu nta mu- nta rundi rwego rubashije kureba ibyo naba nakoze ni ukuvuga rero ko u rwanda yaba ntacyo rwatinyaga mu by'ukuri nk'uko rwari rwatanze imyanzuro yarwo wagerageza no kwifashisha iyo komisiyo eh, y'igihugu yo kurwanya jenoside rwagombaga kureka urukiko rukaza rukazafata umwanzuro muri uru- muri urwo rubanza mu by'ukuri u rwanda rwibwira ko eh, kiriya cyemezo cyarwo eh, gihagije kugira ngo urukiko rube rwa- rwa- rwahagarika eh, im- imanza abanyarwanda baba bara- baba bararezemo leta y'u rwanda muzi- ntabwo ari urubanza rwa victoire ingabire gusa ruhari muzi ko hari n'izindi manza ru- hari imanza ru- urubanza rurimo eh, safari stanley urahoze ari de- ari senateri mu rwanda Eh, ndakeka harimo na na ba kayumba nyamwasa n'abandi Eh, hari imanza zi- zihari zindi ntabwo rero u rwanda mu rwanda bakeka ko iyo icyo gikorwa bakoze gihagije ariko nkeka ko urukiko nako si no gukeka ahubwo ndumva mu minsi iri imbere urukiko ruzababwira ko bibeshye kubera ko ntabwo kuba basinyuye bavuze ngo urashaka kuzasinyura muri ya protokolo icya mbere ntabwo ntabwo bihita byemerwa nicyo nari ngiye kugeraho azamara metere igihe.
twagira mu ngo nicyo nari ngiye kugeraho niba unyihanganiye gato nagira ngo nibazaga niba mu gihe umuntu yaratanze ikirego cye muri uru rukiko igihugu kikiri mu rukiko isinya rwasinye mu rukiko rwemera ko cyemera ko kigiye mu ruki- mu cyemereye amasezerano niba igihugu cyakwisubiraho kikava kiti noneho ngiye gusinyura sinzemera ko ari umuturage wanjye wakwitabaza uru rukiko byo birashoboka mu mategeko ntabwo bishoboka kubera ko ni ugutegereza icya mbere ni ugutegereza ko icyo cyemezo cy'u rwanda umuryango w'ubumwe bwa afurika uzacyemera uzacyemera hagomba kuzaba inama ikaziga eh, eh, icyo cyemezo u rwanda rwafashe ruka- bakareba niba bazacyemera cyangwa batazacyemera bitewe n'amategeko mpuzamahanga u rwanda rwasinye ndetse n'umuryango umwe bwa afurika wasinye eh, n'intego u- umuryango umwe bwa afurika ufite bishobora kuzagorana ariko niyo tuvuge bya- byazemerwa bizaba bireba ibirego bishyashya bishobora kuzahabwa urukiko nyuma y'icyo gihe eh, bizaba byaremewe ubu ntituragera n'icyo gihe ni ukuvuga niba ari nyuma y'umwaka u rwanda ru- rusabye kuvamo bizemerwa Ibi- i- ni ukuvuga agatanga abanyarwanda bashobora gukomeza kurega u rwanda kuko eh, ntabwo bira- bira- biremerwa igihe bizemerwaho ko u rwanda koko ruvuye muri iyo protokoli ituma abanyagihugu- abanyarwanda ba- batanga ibirego muri urwo rukiko nyuma yaho ntabwo urukiko ruzongera kwakira ibirego by'abanyarwanda ariko ibirego abanyarwanda baba baratanze mu gihe urukiko ru- eh, rwemerewe eh, n'u rwanda kuba rwakwakira ibyo birego ibyo birego amategeko abantu bose bize amategeko ntabwo icyemezo cy'u rwanda niyo cyaba cyemewe cyabangamira uburenganzira bw'abanyarwanda bari bafite bari bemerewe eh, muri icyo gihe ba- bagiye biyambaje urwo rukiko ndumva rero mu minsi ya vuba urukiko ruzafa- ruzatanga icyemezo ejo bundi mwumvise perezida wa rwa rukiko avuga ko bababajwe eh, n'icyo cyemezo cy'u rwanda ariko ko mu minsi ya vuba bazafata umwanzuro kuri kuri ibyo ngibyo icyo nakubwira ni uko muri iyi minsi urukiko rwasabye impande zose ziri muri muri uru rubanza gutanga imyanzuro ku birebana na- n'iyo baruwa y'u rwanda rwanditse ru- rumenyesha urukiko ko rwasabye eh, umuryango w'ubumwe bwa afurika kuba rwazava rwava muri iriya protokolo ubwo rero None muri se- ukuvuga ko muri iyi minsi eh, abunganira ingabire eh, n'abandi bari muri urwo rubanza eh, bazatanga imyanzuro yabo yabo ndakeka izaba i- ishimangira ko u rwanda amategeko ruri kwica amategeko cyane kandi icyo cyemezo cyabo ntacyo ntabwo gishobora kubangamira urubanza rwatangiye ndetse rugiye kurangira kubera ko ibyangombwa byose imyanzuro yose y'impande zose yaratanzwe ubwo rero eh, ama- icyo cyemezo cy'u rwanda bo bibwira ko cyabangamira eh, cyabangamira urwo rubanza ruhari eh, nkeka ko ari ukwibeshya ni ukwibeshya cyane kuko ari amategeko agenga imicirire y'i- y'ibirego mpanabyaha ntabwo yemera ko icye amategeko yasubira inyuma ngo avaneho uburenganzira bw'abantu eh, kandi bwari buhari hari n'amategeko mpuzamahanga ah, arengera abenegihugu arengera abaturage bose eh, ibyo bita za droit za ki ni ukuvuga uburenganzira abenegihugu baba bafite igihe babufite bwemewe n'amategeko ntibashobora kubuvutswa ngo ni uko igihugu gifashe gishyize irindi tegeko cyangwa se gifashe umwanzuro wo ku- uvutsa abenegihugu uburenganzira ariko ibyo bigomba kureba eh, ibikorwa bizaza ntabwo bigomba kureba ibyari ibyari byaratangiye none se tugarutse cyane ku bijyanye n'amategeko metere twagira mungu aha murashaka kumvikanisha ko nubwo u rwanda rwatanze icyifuzo cy'uko rwasinyura iriya protokole rwinjiyemo rwemeranya abaturage barwo kuba bakwitabaza uru rukiko bivuze ko urukiko rushobora kuba rwafata icyemezo kuri izi manza muvuga zagejejwe mu rukiko harimo n'uru rwa madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka rya fd inkingi Eh, perezida w'urukiko ejo bundi yarabivuze sinzi niba mutarabonye eh, itangazo rye ndumva byarasohotse mu binyamakuru byinshi avuga ko urukiko nyine ru- rubabajwe n'icyo no kuba u rwanda rwaratanze iyo baruwa mbere y'uko mbere gato ku itariki ya kane ku gatatu igera kugira ngo ni iminsi ibiri imbere yaho iminsi mbi imbere yaho ariko ah, anashimangira ko urukiko ruzafata umwanzuro kuri ibyo bintu navuga ntabyita manevure kuri kuri iyo migirire ya leta y'u rwanda ni ukuvuga ko mu minsi ya vuba eh, imyanzuro ni ukuvuga eh, abahagariye ingabire wenda n'abandi bemerewe kuba bagira icyo bavuga na nahoze mvuga ba- bemerewe kuba ba- bakwinjiramo nk'abo bashi- bashinzwe eh, kurwanya jenoside mu rwanda iyo komisiyo eh, ndetse n'abandi bari muri iyo dosiye ndetse na leta y'u rwanda bazakora imyanzuro ku birebana gusa n'icyo kibazo cy'uko u rwanda ruvuyemo ese byatuma urubanza ruhagarara bya ese nta ntacyo bihindura kuri ku, ku rubanza rwa ruhare rugomba gukomeza uko rumeze buri wese azatanga uko abyumva mu myanzuro yanditse ubwo rero nimara gutangwa eh, ni vuba aha ngaha nyuma yaho urukiko ru- ruzafata umwanzuro ruvuge ruti u rwanda ku ibaruwa baduhaye eh, tumenyesha ko ba- barimo gusaba kuva muri muri eh, kuzavutsa abanyarwanda uburenganzira bwo kuza mu rukiko bazafata umwanzuro bavuga bati turabona dukurikije amategeko kuko eh, uru rubanza rugomba guhagarara cyangwa bavuge bati dukurikije amategeko mpuzamahanga eh, dukurikije amategeko asanzwe muri rusange eh, amategeko uko ate- uko yigwa uko ateganywa turabona icyo cyemezo cy'u rwanda ntacyo cyahindura ku manza eh, zaba zaratangijwe n'abanyarwanda zigomba gukomeza ni ukuvuga rero ko icyo gihe u rwanda bizaba ngombwa ko rwemera rukaza mu rukiko rukazasobanura imyanzuro rwatanze kuko rwangije gutanga imyanzuro yarwo eh, hanyuma urukiko rukazafata icyemezo eh, ku- ku birego eh, madamu ingabire victoire yatanze kwemeza ko urubanza rwe rwabaye nabi mu rwanda cyangwa se rwagenze neza eh, byose bikagira ingaruka nyine bitewe n'uko bazafata icyemezo eh, ku byerekeye imikire y'urubanza rwe mu rwanda uko yagenze ndabashimiye cyane metere twagiramungu innocent ni avoka i buruseli mu bubirigi mbibutsa kandi kuba twumva ko nari nifuje uyu munsi gutumira uwagomba guhagararira guverinoma y'u rwanda hariya mu rukiko rwa afurika rwita ku burenganzira bwa muntu ntibyashobotse twari twifuje kuvugana na minisitiri w'ubutabera johnston businge ntitwamubonye ariko nibishoboka tuzavugana na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda adusobanurire ku buryo burambuye impamvu y'icyemezo leta y'u rwanda yafashe tuzavugana kandi na bavoka cyangwa se avoka wa madame victoire ingabire umuhoza ndetse nk'uko twabikomojeho mu kiganiro tuzagerageza kuvugana n'uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ni mu kiganiro dusangira ijambo ubutaha mbaye mbararitse namwe kandi aho muri mwatugezaho ibitekerezo byanyu mwatugezaho ibyo mwifuza twaganira kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi ndabashimiye mbifuriza kandi mwese aho muri ibihe byiza